botse o reditse motsweding fm konka bokamoso golagana le dr tumelo leo dr dumela re go mo motsweding fm dumela baretsi ba motsweding fm eh doctor siama kere ya no na ke siame ke siame ke kutumetse ke shapo eh eh he eh. na re ke eng e imonia imonia e bitso e bitswa bronco pneumonia mare mm. batho ba bantsi ba e bitsa ammonia eh. ba sa tlhaloganye gore ke eng eh. mme bronco pneumonia ke infection ya dinaneng tsa mo mafatlheng mm. so basically ke bolwetse ba mafatlha mm, eh, bo boleng infective gore motho o tsena ke mogare o khotsang inflammation kapa bolwetse mo mafatlheng mm-hmm. yaanong um eh, tota sentle sentle ebile se wa se tlholwa keng um nako nngwe ke infection e fela nako nngwe bacteria ga e tsena mo meleng e be ya teng mo phateng eo ya mafatlha e be e causa eh, reaction or yone bacteria e because eh, go nne le inflammation e because of e the infection e be dira gore ngwana a hupele ngwana a gotlhole um go na le go nna le fever um le gore ngwana wa gotela as well and ngwana ga monate wa refatin infection teng e, o bua jalo ka di-fever o bua ka go gotlhola ngwana a se monate a re tsene le thata mo matshwaong a wa ka ntlha gore nako tse dingwe o tla fitlhela fa le ngwana a gotlhola a na le fever fa le a gotela e be re tsela gore ke sehuba fela se sa malatsi a le supa kana le matlhano o tla siama o fola yaanong motswadi o tshwanetse a tshwenyegeleng le go moela tlhoko thata gore ee seno se ga se sefuba fela sa go gotlhola go tsenele se ke imoneng bana ba ba na le problem ya asthma ba na le go gotlhola ka metlha botlhele thata ba gotlhola ka ka matsha or ka mogare ga bosigo mm. ngwana o na le pneumonia ke ngwana e leng gore kgale mme dina ntsa itekanetse men sa di a ba simolola gotlhola a nna le fever so ga mme a bona gore ngwana o nya o a gotlhola thata yane mo ebileng ebile o nakong ba hupelwa botlhele ka re ngwana ga a kgone le go hema sentle ngwana a na le fever ngwana e re ga re wa ja a ba tlhatsa because a gotlhola thata kapo mo e gore ngwana ga a tshameka because ngwana a bonala gore wa lwala ebile nako ngwe le le go elela ke mo teng mole gore mme o a tshwenyege yaanong um ka nako ke mo gore mme a itse ngwana ngakeng gore a tle a gore ba gore ga gona metsi o ga go utlwa le sengwe mo mafatlheng a gore a tla ka di antibiotics mm -hmm. yana doctor ka gore re bua ka bana kana yanong re lebeletse le bonnananyana ba rona a e kgone go tshwara le maseanyana a rona a bo dikgwedi a bo dingwaga tse pedi magareng ga dingwaga tse pedi tse tharo emma e kgona go tshwara any age group um le bana ba bannyane ba ba leng mo dikgweding dikgwedi tse pedi kgwedi tse tharo ba kgona go tshwarwa ke bronconemonia go ya ko dijareng tse di tonanyana mm -hmm. hmm, hmm. eh ga ga ga ga ile e mogilwe ka nako e na le e, e na le kalafi ya teng e le gore ga e sa leng go ya ka nako kotsi ifo kae ga e lemogilwe ka nako ngwana ka simo o simolola di-antibiotics tse di appropriate ke kopa gape go busetsa just before ke kgakala bo mm. mama ba rata go tsaya antibiotic e ne e beilwe last week ne e dirisetswa mang mang so ba nagana gore ke ngwana ka gore o na le infection gone yanong e re ke mo fete antibiotic hmm. there are specific eh, antibiotics because of di-bacteria tse di sa tshwaneng tse di affectang bana because of bronchopneumonia mara at different ages so o advise gore ngwana a isiwe ko tleliniking kapa ko ngakeng gore doctor a kgone go mo kwalela di-antibiotics tse di leng appropriate tse di tshwanetseng hmm. ga e le gore ga e tlhetsiwe ka nako go na le di-complications tse di ka nnang associated le bronchopneumonia mm. one of them ke go tlala metsi mo lokgwafong ba bitsa um uh, empaima e ke metsi hela a tlala lekgwafo le le le one or a le mabedi ngwana sa kgone go hema sentle go kgona gore complicate e nne extra pulmonary e nne infection e le gore tsena mo mading e affect other parts of the body e kgona gore ngwana a hupele so much gore ngwana a admite ko sepetlele a itse ko ICU a mo motšhining o mo thusang go hema so go botlhokwa tota gore ngwana ga mama bona gore ngwana o ga ga improve ntse le mo gae a gotelanyana ebile a gotlhola mama ba mo fa cough mixture ba mo fa something go fokotsa mogote ngwana ba sa nne botoka mo itse gore a checkiwa fiwe di-antibiotics di-antibiotics tse o tshwanetse a dinwe sebaka se ngaka a prescribileng for tsone ga a sa di fete a nna le di-complications busetsa ngwana ko docteng gore go tle go diriwe se tshwanetse se diriwe go diriwe chest x-ray go bona gore makgwafo a gage a siame and uh, le go dira whatever other investigations tse di necessary because re phela mo south africa um and re na le bothata ba um t b gape hmm. so ka fitlhela ngwana na le yone bronchopneumonia le coexistence ya uh, t b Mm. so go tshwanetse go thutiwe sentle uh, according to uh, the findings the doctor di fitlhelang for mm -hmm. eh ngwana ke o ko lapeng o bone jalo eh, treatment eh, ba mofile jalo ko ngakeng kana ko tleliniking ke tsela efeng e maleba e le gore motsadi kana motlhokomedi a tshwanetse go samagana le one go netefatsa fela jalo gore ngwana o wa itekanela ngwana o o tsa ditlhare ebile wa fola um number one o tshwanetse a diragatse gore ngwana o nwa melemo ya ka e prescribile ka ke setse ke buile mm. o tshwanetse a diragatse gore ga e le gore ngwana o go na le ba bangwe gape um ba seka tshameka thata le bone ka gore ba ka nna ba tshelana mm-hmm. um a diragatse gore go tlhapa matsogo go botlhokwa tota ga ngwana a gotlhola ke re o ba lesego mo molomong go thibela ga fetsa go tlhapiwe matlo go tla gore di-virus or di-antibody tseo i mean di-bacteria tse di gotlheletseng mo letsogong ga a tshware di-surfaces di a sala go o latelang wa tla le ene wa tshwara a simolola a lwala so it's very important gore go nne le that hygiene mo ntlong obviously o ruta ngwana gape gore a tsamaye go nne le thuso kapa sa ka tuku mm. ga mamina a elela kgone go ithutla ga a gotlhola a kgone go baya letsogo mo molomong gore a se ka tshela ba bangwe mm, mm-hmm. Dr. We eh o no bua fa le gore ngwana o kgona go nna bokoanyana fa le wa gotela ke ka mogotla mo lemogang ka teng a re tse ba ba ba ba matlhagatlhaga ba ba ba tshamekang ba o tlele fa le ngwana tshameka e be re re he e ke le role ko ntse taboga ko teng eh o o tabogile thata motho wa teng o matlhagatlhaga mme wa eh, go tlhola a gona le kotsi foo a motsadi tshwanetse a tshwenyege ke yone ne ke bua ka yone ke re nakong go na le what we call hyperactive airways that is mm. similar to a mild form ya asthma mo e gore ngwana ga a tshameka ko dusting ore a tshameka ko ntle a bana exposed to something se se causing that reaction a ba feleletsa a ke kore motshegare o siame mare bosigo a gotlhola mm. ngwana o na leng bronchopneumonia o gotlhola bosigo le motshegare and o gotlhola mo e leng gore nako nngwe ya ka ke bua kere ga a re wa ja medi wa a tlhatsa gore ngwana te ebile ba e ka nna ka wa hupela so ngwana le matlhagatlhaga still it's an indication ha le gore go na le duration ya bo matsatsi a three ngwana ntse a gotlhola a sa nne botoka mama ntse a moga molemo le ga ntse a tshameka fela yalo it is advisable gore mo itse gore a tla chekiwe mm. a kry anong doctor tla ba retsa mo mafatlheng mo makgwafeng maybe bile go bo go diwa le x-ray mm. go gore ana ga se problem e leng gore it's more than uh, what do we think or ga o nagana or if there are there any complications tse leng gore ga di bonale ga ngwana ntse a tshameka yalo but they could still be there mm-hmm. bana ga ba tshwane le bagolo bagolo la ga a lwala monwananyano monnyano le botlhoko tla nna ntsa a ngongorega e shoe ke na le matsadi ha ke na le pain ha le go ntse go se that that mm. ngwana on the other hand o rata go tshameka mm. la go ntse go le maswe ga ke tla complain o tla batla go tshameka a ntse a lwala hela yalo mm. so sometimes a ka se bontshe gore ka nnete ke lwala how badly but ha e le gore di-symptoms di nang le sebakanyana di le teng di sa tsamaye ba mantse a fa sengwe sa go fokotsa mogote or sa go gotlhola then maybe mo itse go raya gore a isiwe ko ngakeng gore a tla kgone go chekiwa sentle ehe ditlhare tsa teng kana treatment a teng e tsaya lobaka lo lo um re fa di-antibiotics um ke tsone tse di specific for di-bacteria ya teng re di fa for about seven days mm-hmm. um ga e le gore there's uh, something else a kry anong uh, dilo tse di eh, uh, bacteria can cause the bronchopneumonia but there's also viral causes as well mm. um yaka ke bua kere sometimes it can also be a comorbidity ya bo tb as well in the present eh, e leng teng so go the antibiotics we don't like to give the eh, tsa go gotlhola ka gore ha ngwana a gotlhola you want to let the coughing happen gore a ntshe whatever it is se le mo mafatlheng mm-hmm. if it happens ge gore ke ngwana o ne gore yaanong eh, o and go na le go tswalegile ka bana ba ba seng ba witsa yaanong ke bao bone ba coffmeshating e leng teng e specific but ideally o ba fa antibiotic o ba fa eh, sengwe sa go fokotsa mogote and then the let it run its course doctor re lebogile thata molaetsa wa bofelo ko batsading ba rona ke season ya go gotlhola hmm. go na le vaccine e re e fang ya pneumococcal pcv thirteen um e le gore e, e, e tsamaisana e mo bukeng ya bana ya go ya meento ngwana tshwanetse a entiwe go na le gape le yone ya flu mme a ka nna isa ngwana gore le bone ba ba ba vaccinate ka gore e botlhokwa gore e thuse ka go thibela eh, infection ya ya flu and in fact the complications that are associated with flu mm -hmm. but yeah tlhokomelang bana keep the children warm vaccinate and yeah doctor re lebogile thata ke rotlhole sentle o itumelele tsatsi la gago go lebogile nna le na le tlhole sentse bagolo doctor tumelo leo re re buisana fela jalo ka imonia solofelo ke ga o utlwile wena o le motsadi a re se ka ra re ngwana ga go tlhola berero o na taboga thata eh ga ga tla go ikhutsa fa le be re re ngwana o na taboga thata kgotsa o tlhotsa tshameka mo ditholeng a re se ka ra etsela fela jalo e tswa mo go yone e tla nte re netefatse fela jalo gore bana ba rona ba bona thuso e maleba eh ga tswa mamina fale a re se ra re o oh, tlhola tswetse mamina ruri fela o go sengwe eh isa ngwana ngakeng mo ise tleliniking eh le nako tse dingwe wa mmona gore eh, ga go tlhola ga ja ba go tlhola ba feletsa kgwa ke lengwe la matshwao a gore o itse keng ke tshwanetse ke ise ngwana tleliniking o se ka tsela ipetola fela tsa le gore mm wa feta kgotsa ga a batle dijo a ke re na le rena le gore ee, wa ipetola ga a batle dijo e be a kgwa um e, nako se dingwe e be le gone re phapama re le batsadi nako se dingwe e bere re ke makgakga a go itse nako tse dingwe yo le rona re le batsadi o itse tla kry fa le ngwana a kgwa gore ke makgakga kore go na le gore mo utlwele botlhokong yana um o nako se dingwe bile wa momanya wa re ga ana sa batle dijo um hmm? tlante re tlhokomele bonananyana ba rona ga bana ga go na le di-antibiotic e di-antibiotic ga di boeletswe antibiotic botlolo e ngwana a e fetse ha e fela ya latlhiwa ga o seka wa sadisetsa se fela jaaka le wena le mogolo ba gona dipilisi tsa di-antibiotic go te o di fetse wa di fetsa kere yaanong gore melemo ya bana re sa kgone go netefatsa fela tse le gore ba e fetsa tante re netefatsa fela tse le gore ba di fetsa di-antibiotic tse be re latlha lebotlo la teng ga e le gore ga e fetsa e latlhe ka gore tlotla bo e dirisa bo e dirisa mo e le gore go ne go sa tshwanela gore o e dirise mo teng se ke mo fm konka bokamoso re semeletse ke thulaganyo e o e reditseng